Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe hano washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona namwe twizere ko mukomeje kubahiriza ingamba zafatiwe gukumira no guhashya iki cyorezo ikaze rero mwese mu biganiro bya radiyo yanyu impunzi z'abarundi mu ntara ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zirataka inzara irimo gusenya ingo zabo mu nkambi baraducoye yuko umurefije adafite amaguru adafite amaboko umumaze amezi atatu utamuha ibyajya rwose baba bashaka bibe bagire gute n'abana basigaye bacika muhira bakagenda abana b'abakobwa bakagenda gukora uburaya uwo ni umwe muri izo mpunzi utakamba ninde uzamubonera igisubizo mu rwanda ingendo z'indege zizasubukurwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani ariko gupimwa virusi ya korona biziyongera ku bisabwa nka pasiporo na viza abarundi babeshejweho n'ubucuruzi begereye imipaka y'igihugu cyabo n'u rwanda bifuza ko imigenderanire hagati y'ibihugu byombi yashyirwa mu bikorwa byihutirwa izo nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu mbere y'izo nkuru ku buryo burambuye reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na aroyizi bigirimana aroyizi waramutse mwaramutse ejeni ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr ryarimuriye impunzi z'abanyesudani y'umanuko ziri muri uganda mu kindi kibanza gitekanye inyuma y'aho habereye intureka yatewe n'ubusuma bw'ibifungurwa izo ntureka zabaye ku itariki ya cumi na zitatu z'uku kwezi kw'indwi aho urwaruka rw'abo mu bwoko bw'abanuwa rwibiye ibigori by'abarimyi bo mu bwoko bw'abakuku ipalorina mu buraruko bwa uganda abasore batatu bafise imyaka iri hagati ya cumi n'itandatu na cumi n'umunani barishwe abandi ndwi barakomereka hongera haturirwa n'utuzu amajana abiri na mirongo umunani hasere yahisemwo kwimura impunzi z'abanyesudani zirenga amajana indwi mu gutinya ko hohava haba ukwihora mirongo umunani ku ijana z'izo mpunzi bagizwe n'abana umutegetsi wo muri leta ya mali yatangaje ko umurwi w'abakuru b'ibihugu bya cote d'ivoire ghana senegal na nigeri bategekanya gushika i bamako muri mali ku munsi wa kane aharangwa uruhagarara rwa politike ibi bitangajwe inyuma y'iminsi itanu intumwa cumi na zitanu zarungiswe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika sedao zinaniriwe kumvikanisha perezida wa mali n'abanyepolitiki batavuga rumwe nawe perezida wa mali ibrahim bubakar keita ahanzwe n'umuhari wiswe mouvement du 5 juin umaze indwi zitari nke mu myiyerekano yatanguye mu ntango z'uku kwezi ihitana abantu cumi n'umwe n'abandi ijana na mirongo itanu n'umunani bamaze gukomereka abatavuga rumwe nawe bamusaba kuva ku butegetsi kuko ngo yananiwe kunagura ubutunzi gutuza ibiturire no kurwanya intagondwa z'abayisilamu bamaze imyaka umunani bahungabanya umutekano w'igihugu abashinga amateka ba misiri kuri wa mbere baratanze uburenganzira bwo kurungika abasirikare hanze y'imbibe inyuma y'aho perezida abdel fatah al sisi avugiye ko ashobora kurungika inteko mu gihugu kibanyi cya libiya perezida sisi yamye agabisha ko mu gihe inteko za leta ya libiya yemewe na oni zo kwegereza igisagara cya sirte ashobora kurungika abasirikare biwe ku mvo z'umutekano w'igihugu ciwe misiri emira zunze ubumwe z'abarabu hamwe n'uburusiya bashigikiye uruhande rwa kalifa haftare ruharanira kwigarurira tripoli mu gihe leta ishigikiwe na onu ifashwe mu mugongo na turukiya ibitero bibiri vy'abatalibane vyabereye mu ntara ya kunduze mu buraruko bwa afghanistani byahitanye abasirikare ba leta bashika ku munani n'abandi bakomeretse mu gatondo ko kuri uyu wa mbere esmatula muradi avugira iyo ntara yavuze ko n'abatalibani cumi na batatu basize ubuzima muri uko gutana mu mitwe kwabereye mu mihana ya shinwari ibitero by'abatalibani bibandanya mu gihe leta ya afghanistan ibandanya kuremerwa na amerika ngo itanguze vuba bwango ibiganiro n'abatalibani leta ya afghanistan yamye yidogera abatalibani ko bikwega mu biganiro byari bitekanijwe gutangura mu kwezi kwa gatatu ariko birasiba akatari gake leta zunze ubumwe za amerika yarafatiye ibihano amashyirahamwe cumi na rimwe y'abashinwa akora ubudandaji kubwo kuba afise uruhara mu guhungabanya agateka k'ubwoko bw'inkehwa z'abawiguru ayo mashyirahamwe yarabujijwe kuronka ibidandazwa biva ku butaka bwa amerika amerika co kimwe n'ibindi bihugu vyo mu burengero bw'isi ndetse n'abaharanira agateka ka muntu bagirije ubushinwa kuba bwarakumiriye bwongera bugira nk'imbohe hafi umuriyoni w'abayisilamu bo mu bwoko bw'abawigur mu burengero bw'intara ya shinjiang ayo mashyirahamwe yagirizwa kuba yarifatanije na leta y'ubushinwa mu guhohotera ubwo bwoko kubukoresha ibikorwa biruhije kubafunga kivunga kubakuramo n'amakuru atari ku bushake bwabo umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa amerika mike pompeo mu ntango z'uku kwezi yavuze ko ibikorwa ubushinwa bukorera ubwo bwoko birenze ugutahura kw'ikiremwamuntu ariko ubushinwa burahakana ibyo byagerije
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru inshuti banywanye iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeretse noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu rwanda leta y'u rwanda iritegura gusubukura ingendo zo mu kirere mu gihe cy'ibyumweru bibiri biri imbere minisiteri y'ubuzima iratangaza ko abazinjira mu gihugu bose bagomba kubanza gupimishwa icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ibi bikazareba n'abanyarwanda bifuza kujya mu bindi bihugu ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na asumuta kaboyi mu kiganiro cyahuje itangazamakuru na zimwe mu nzego za guverinoma minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko inzego z'ibanze zatangiye gufasha polisi y'u rwanda gushakisha abarenga ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda mu rwego rwo kugabanya abacikaga polisi turimo turabona ko imibare y'abantu bajyaga bagira utubari cyangwa abantu basinze ari benshi cyane ugereranyije n'abo twajyaga dushyikira ariko kubera ko twaguye ubwo bufatanye kandi twaguye no guhererekanya amakuru n'inzego za polisi birimo biroroha kugira ngo abo banyabyaha babone ko abarengera kuri aya mabwiriza babone ko nabo bagerwaho ariko bakeburwe bacyahwe bagarirwe mu murongo ku munsi wa ubungubu urebye kuba tukibona utubari ijoro rimwe ugasanga mu gihugu cyose dufite utubari dusaga ijana twafunzwe ijoro rimwe wareba abantu basanzwe muri utwo tubari ugasanga ni magana turibwira iyo ugereranyije n'abo twajyaga tubona mbere rero usanga hari ikinyuranyo kandi abatayubahiriza bakabyibutswa bakanabihanirwa abo bose ngira ngo nibwira ko hari abavugaga bati umuntu agiye akajya hasi mu kabande hariya ubundi polisi bishobora kutagerayo ariko ubu ngubu n'umudugudu yagiyemo n'uw'isi bakajyamo n'uwe daso akajyamo n'uw'irondo akajyamo nta hantu umuntu azongera kuvuga ngo ngewe najya kunywera aha aka kabari nagafungura uru rugo rwanjye ahangaha hari imikoki imodoka ntiyahagera ibyo ngibyo ngira ngo byarangiye muri iki kiganiro minisiteri y'ubuzima yagaragaje ingamba zigiye gukurikizwa muri ibi bihe ingendo zo mu kirere zigiye kongera gufungurwa minisitiri w'ubuzima daniel ngamije yatangaje ibizibandwaho tuzajya tubasuzuma tubaha ibisubizo byabo mu masaha makumyabiri n'ane ikindi umuntu yakongeraho ni uko n'abashaka kujya hanze turi gushyiraho uburyo bakwisuzumisha hariya imbere ya serena hotel hari laboratwari y'igihugu ku buryo uwashaka kwisuzumisha yahaca akishyura ibihumbi mirongo itanu ku munyarwanda n'amadolari ijana ku munyamahanga leta y'u rwanda isobanura ko iki cyorezo kimaze kuyitwara amafaranga menshi agendanye n'ibikorwa byo gusuzuma iyi ndwara kuvura abo yafashe ndetse no gukomeza kwigisha abaturage uko bayirinda minisitiri w'ubuzima dr ngamije yatangaje ko u rwanda rumaze gukoresha akabakaba miliyoni mirongo itandatu z'amadolari mu gihe cy'amezi atatu ni ukuvuga hafi miliyari mirongo itandatu mu mafaranga y'u rwanda minisitiri ngamije yavuze ko leta yari yateganije gukoresha amafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'eshatu mu mezi atandatu ariko leta imaze gukoresha agera kuri miliyoni mirongo itandatu z'amadolari mu mezi ane leta kandi isobanura ko iyi ndwara imaze guhombya igihugu za miliyari zitabarika minisitiri ushinzwe ubucuruzi mu rwanda hakuziyaremye suraya yatangaje ko iby'igihugu cyahombye bitaramenyekana byose gusa ko babarura miliyari zisaga mirongo ine zagombaga kuba zavuye mu nama zinyuranye u rwanda rwagombaga kwakira mu ntangiriro z'iyi ndwara minisiteri y'ubuzima igaragaza ko yagiye iboneka mu byiciro ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane igitangira yagaragaraga cyane ku bantu babaga bavuye hanze bagarutse mu gihugu icyiciro cya kabiri cyaje kugaragara mu itsinda ry'abashoferi batwara imizigo ikorera muri aka karere haza kwiyongeraho mu kwezi kwa gatandatu itsinda ry'abaturage baturiye igihugu cya kongo ubu muri ibi bihe abarwayi benshi baragaragara muri za kasho za polisi ndetse no mu bashyirwa mu bigo byakira inzererezi by'igihe gito kuri iki kibazo ijwi rya amerika ryabajije umuvugizi wa polisi niba nta cyakorwa ngo abakekwaho ibyaha babe bahanishwa ibindi bihano bitarimo gufungwa dore igisubizo cya jean bosco kabera uvugira polisi kiriya cyorezo ntabwo kigenza amaguru ubwacyo ntigifite ubundi buryo kigenda umuti rero nyawo ni ukukirinda utari wateganya no gukora ibyaha ngo ujye muri kasho abantu rero nibirinde kino cyorezo batarajya muri kasho bakirinde kuko nabo banakijyanamo icyo ntabwo kizajyayo ngo gikingure cyangwa gikomange ku muryango wa kasho ngo nkingurira nzemo ahangaha kuko n'umufungwa aramutse arimo akavuga akumva ko aricyo yavuga ati ntabwo nkukingurira ntuza hano kugira ngo ntakurwara kuva umurwayi wa mbere wa covid cumi n'icyenda agaragaye mu rwanda hari tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatatu hamaze kuboneka abarwayi igihumbi magana atanu mirongo inani na batatu banduye mu bipimo bisaga ibihumbi magana abiri na cumi bimaze gufatwa naho abarwayi magana inani mirongo itatu na bane barangije gukira mu gihe magana arindwi mirongo ine na batatu bakiri mu bitaro naho batanu bitabye imana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumta kaboyi ndagushimiye
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gucika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri guca isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tugane noneho mu burundi aho abanyagihugu bo mu ntara zegereye imipaka uburundi buhana n'u rwanda by'umwihariko ababeshejweho n'ubucuruzi basaba abategetsi b'ibyo bihugu ko imvugo yabo yo kuvugurura imigenderanire yashyirwa mu bikorwa ibindi kuri iyi nkuru radiyo ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu burundi murabigezwaho na mugenzi wacu diane rinahazwe amajambo abacuruzi bo ku mipaka yo mu buraruko bw'uburundi bifuza ko yoshirwa mu ngiro nayashikirijwe na perezida w'u rwanda paul kagame n'ayatangajwe na albert shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu perezida kagame aherutse gutangaza ko igihugu arongoye gifise ubushake bwo kunagura imigenderanire imaze iminsi yaratosekaye hagati y'uburundi n'u rwanda shingiro nawe yavuze ko ubushikiranganje aramutswa mu burundi bugiye gusubiza uburundi ku ikarata y'imigenderanire niko kumenyesha ko azokwihutira kunagura iyo migenderanire mu karere no mu makungu hari nyuma y'ibisikanya n'uwahora atwara ubwo bushikiranganje ku ntwaro ya perezida petero nkurunziza n'amajambo yatanze umwizero ku bacuruzi bo mu ntara zegereye imipaka ivyo bihugu bibiri bihana nko mu ntara ya kayanza bavuga ko bahoze bashimisha ababagana mu kubaha ubwoko butandukanye bw'ico kiribwa umwe muri bo yarungikiye ubutumwa ijwi rya amerika avuga ko bashimisha abaguzi mu kubaha ibiraya bizimbutse yagize ati ivyo vyashoboka kubera bicagurira hagati y'ibiraya twiyimburira mu burundi n'ibindi twarangura mu gihugu cy'u rwanda bita ruhengeri arongera akavuga ko ibiraya vyagumye biduga ibeyi kuva aho bitagishobokeye abacuruzi kubirangura mu gihugu cy'u rwanda imyitwarariko ni nk'iyo mu ntara ya kirundo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amayira yo mu mazi yorohereza ubucuruzi buba yabaye yarugawe abahora bakora umwuga wo gusoza abantu n'ibintu mu biyaga vya rweru na cohoha baratakaza ubuzi aha twokwibutsa kandi ko mu myaka itanu iheze habaye imidogo idasanzwe no mu ntara za cibitoke na rumonge muri izo ntara abarimyi bahora bashorera mu rwanda umusesekara w'ivyamwa bivuye mu rumonge n'itomati zivuye mu cibitoke barabuze isoko yagutse vyanduruka bibaborera ko gutyo bahagarika urwo rudandaza si abacuruzi gusa bakira neza uko gushaka ko kunagura imigenderanire kw'abategetsi b'uburundi n'u rwanda imwe mu miryango yunze ubumwe mu mpande zose z'ivyo bihugu imaze kubwira ijwi rya amerika ko icizere co gusubira kubonana n'ababo ciyongereye abo banyagihugu bakifuza ahanini ko ivyavuzwe n'abategetsi b'urundi n'u rwanda vyova mu majambo bikaja mu bikorwa bati nta nkeka vyoshoboka habaye ibiganiro hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu ku isonga hakaza abakuru bavyo aribo evariste ndayishimiye w'uburundi na perezida w'u rwanda paul kagame diane urakoze kuri iyi nkuru tujye noneho muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu nkambi ya rusenda y'impunzi z'abarundi aho imwe mu miryango itangiye gusenyuka kubera ikibazo cy'inzara ituma bamwe mu bayigize bagana iy'uburaya ngo bashakishe amaramuko kuri mikoro ya mugenzi wacu vedaste ngabo bamwe muri abo babwiye ijwi rya amerika ko bamaze amezi atatu badahabwa ibiribwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu twebwe ikibazo cy'inzara kiraturenze mu nkambi baguma batubwiraga iby'amatelefone amatelefone natugaburira babanze baduhereze kwanza n'izo bazoba ari dorari zitandatu tuba turaronse izo tujya nimba ari uduharage tugura tuba turariyo uduharage turindira ayo matelefone n'igihe bazaho kugurira amarezo inzara iratwishe ni ukuri inzara iratwishe duheruka kubona ibyo kujya mu kwezi kwa kane itariki cumi na zitandatu idorari zitandatu ntiwazivana kuva mu kwezi kwa kane zikugeze mu kwezi kw'indwi waba ujya gute byagenda gute ibyo nibyo bituma abagore benshi badakurondera amafaranga mu bandi babembe hariya bayagize ntibayafise hariya ku mazi ku matanganika niyo bayaronderera ngo hari abagore batandukanye n'abagabo babo kubera inzara hari abagore batandukanye n'abagabo kubera inzara umugabo yagira akagenda agarutse akabura n'amajana atanu yo kugira yo guhereza umwana ngo agina agenda agure n'ikigozi cy'ubufu yaronka n'ayo majana abiri akayagura isukari yo guteka icyayi afite abana batandatu ntikibakwiriye ubwo ngubwo rero bigaca bituma umugore avuga ati ntacyo umaze hava ngenda kugirane kwironderera uwundi mugabo abagabo n'abagore bavanye mu burundi ubu ngubu ntibakiri kumwe umwe wese ari ukwiye uwundi ari ukwiye kubera iki inzara kana abafise abana batanu batandatu uri kumva nkareba abana banjye aho kurara inzara fuma ngenda gukora uburaya bampaye kijya gihumbi cyangwa igihumbi n'amajana atanu ndaguramwo irengarenga cyangwa isombe n'amavuta n'igitunguru na conga uri kumva n'ikigozi kimwe cy'amajana atanu abana banjye bakaba barariye uri kumva nawe ibaze amezi atatu udapokera uri umurefije mu nkambi baraducoye yuko umurefije adafite amaguru adafite amaboko umumara umumaze amezi atatu utamuha ibyo ajya rwose baba bashaka bibe bagire gute n'abana basigaye bacika muhira bakagenda abana b'abakobwa bakagenda gukora uburaya rwose yarara iminsi ibiri n'inzara mu nzu yabona umuhaye igihumbi cyangwa igihumbi n'amajana atanu ntagende gukora ibya mfurambi kubera ronke yarasiba none se niyo mibereho dusigaye tubaho ibyo twasaba kubera abana bacu ntabwe iriya nzira ntibayijemo ntibatubabarire ntibaduhe ibyo twafungura kubera ufise injya mu nzu nta mwana yacika ngo agiye gukora uburaya ntibishoboka ariko arareba ni umwana w'umukobwa afise nk'imyaka cumi cyangwa cumi n'ibiri cyangwa cumi n'itatu nyina yahora apokera akamugurira amavuta yapokera akamugurira kandambira ubu aricaye nta kandambira afite nta mavuta afite ryari ataragucika ngo agiye kubirondera hanze mu barobyi hari abasigaye barara iyo umwana akamara n'iminsi itatu nk'umukobwa iminsi ine utaza aharara ababanyi bamanuke no kwitanganika bakaza kukubwira ngo umukobwa wawe tusigaye tumubona hehe hariya apfa kwitanganika ku barobyi ukibaza icyatumye kirukankaza umwana ukareba n'inzara na bya bintu adakwijije mu rugo wahora umugurira urabimugurira se udafite n'ibyo umugaburira jewe nitwa nduwayo sharire muri biraje ya cumi na gatanu rwemase rikwiye kuraba kuko yadutereranye rwose aha abagore n'abana ni hatari ni induru mu rugo aha twaratandukanye n'abagore kubera ibibazo by'inzara ahubwo hase rikwiye kuraba ko natwe turabana kubera batinda kubapokeza ngo abagore banyu barije bajya gukora uburu- uburaya wabidusobanurira amaze kubura ibyo ajya nawe ukabura irasi umuhereza ahita yigira amaze guhura n'umubembe hariya akamuhereza ibyo bibiri acabona ko ari we mugabo abagiye ubu rero aha abagabo benshi ngaha mu nkambi tubayeho twenyine abagore baradutaye baragiye ni ibibazo ni ibibazo tumaze tumaze amezi ashikane tutaronka ico dufungura ubu aba bembe kubera babona yuko ta kintu tukironka basigaye baza kudutwara abagore bacu mbere batanabatwaye bakabakorera ubusambanyi mbo dusigaye tubarungika no mu mirima tukumva ngo babasambanirije mu mirima mu- iyo bagiye gusoroma amasombe twebwe turasaba iyi UN yatwakiye ikaba idashoboye kutu- kutu- kutugaburira barabe uburyo bokora kugira badusubize iyo twaje tupfa kuko baganire na leta y'uburundi badusubize iyo badukuye kuko turabona yuko twebwe turageramiwe akarorero nka jewe ni ukuvuga umudamu wanje ambwiye ko agiye kurondera agenda aho bita gatanga ambwira ko amara y'indwi imwe gusa ariko ubu kubaye ukwezi kugira kane burya amaze gutohoza numvise ko yamaze kurongogwa ahandi byose rero hariya aho bita igatanga aho barimira nta- sindaje ayo jewe ni ukuvuga rero byose ndiko ndabiraba we maze kumva inkuru ko yamaze kurongogwa yavuze ati ntashobora kugaruka mu nkambi aho bi- umuntu yicwa n'inzara ahubwo yararose aho yiyubakira hari ibintu basi nanjye mbambuza umugore uko hariho abagore bava mu nkambi yaba umugore afite umugabo yaba umugore adafite umugabo bose birirwa ngaha mu nkambi mu- unyuze ku ki- aha ku ruzi kurondera abarovyi kugira ngo babasege izo mboga ugize ngo umuhe izo mboga agaca muvugana ati none ubona gute ko ndaguha izo mboga ngo jewe nta na kimwe ngo nta kibazo ngo ndiwazi ngo jewe ibyo ushaka byose ngo ndabikugirira ngo mugabo ugire gute ngo uzoze urankudumiya Eh, rero hariho n'abakobwa batakuze n'imyaka bava aho mu nkambi bazi no ku ruzi birondeza imisore ibyo birahari tuguma tubibona byatewe n'iki byatewe n'inzara kugira ngo ntiba- ku- ku- ku- badadu- kubera badadupokeza kugira ngo tu- turonke ihuduma imfashanyo hakiri kare bakatwicisha inzara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yanenze hanashidikanya ku bushobozi n'ubuhanga bya joe biden inkuru y'ijwi rya amerika tugezwaho na claude ganza munyamagana perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaneguye uwo bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa cyenda trump avuga ko joe biden wigeze kuba visi perezida wa amerika adafite ubushobozi n'ubwenge buhagije ku buryo yaba perezida mu kiganiro cyahise kuri fox news televiziyo imwe yo muri amerika kuri iki cyumweru trump yibasiye bikomeye biden avuga ko atabasha no guhuza interuro ebyiri perezida trump ati niwe bahora bakoresha akabwirwa ibyo avuga akabisubiramo ibyo asubiza abafite aho abisoma imbere ye ubundi agasubira iwe mu rugo ubwo wambwira ko abanyamerika bashaka umuyobozi nk'uwo muri ibi bihe twugarijwe n'ibindi bihugu bishaka kutugirira nabi amagambo ya perezida trump aratera kwibaza niba ku myaka mirongo irindwi n'irindwi joe biden afite yaba amaze gutakaza ububasha bwo gutekereza neza aramutse atsinze amatora yo ku itariki eshatu nzeri uyu mwaka yazarahira mu kwezi kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri na rimwe kandi niwe waba abaye umuperezida uyoboye amerika akuze kurusha abayoboye bose kuko perezida trump uri ku butegetsi ubu afite imyaka mirongo irindwi n'ine kandi ntawumurusha imyaka mu baperezida bamubanjirije ku wa gatatu w'icyumweru gishize mu kiganiro yagiranye na Chris Wallace umunyamakuru wa Fox News mu biro bya perezida wa Amerika uyu munyamakuru yabajije perezida Trump niba abona Biden amaze kujijwa kubera ubusaza mu kumusubiza Trump ati sicyo nshatse kuvuga navugaga ko nta bushobozi afite bwo kuba perezida kuba perezida bigusaba gushabuka gukerebuka n'ibindi byinshi cyane joe biden we ntazi niba nariho sibyo ntabwo abizi ko ariho uyu muperezida wo mu ishyaka ry'abarepublikani yemeje ko iyo mukeba w'umudemokarate aza guhatwa ibibazo bikomeye by'umunyamakuru Wallace byazaga kurangira Biden yicaye akavuga ati mama mama nsubiza mu rugo Perezida Trump yavuze ko azatsinda Biden mu matora nubwo umunyamakuru Wallace yerekanye ko abantu benshi baha amahirwe Biden kurusha Trump. Icyegeranyo ku bishobora kuva mu matora cyakozwe na Fox cyerekana ko mirongo ine n'icyenda ku ijana baha amahirwe Joe Biden naho mirongo ine n'umwe ku ijana akaba aribo baha Trump amahirwe yo kwegukana intsinzi. cyakora n'ibindi byegeranyo binyuranye ku mukandida uhabwa amahirwe menshi biherutse kujya ahagaragara byerekana ko biden azi imbere ya trump w'amanota atandatu n'ibice umunani ku ijana ibitekerezo byakusanyijwe ku bazatora biyandikishije bivuguruza ibyo perezida trump avuga by'uko biden yaba adafite ibitekerezo bihamye bikwiriye umuperezida bo ku rundi ruhande basanga trump ariwe udafite imyitwarire ibereye umukuru w'igihugu abantu mirongo ine na batatu ku ijana nibo bavuga ko trump adahuzagurika mirongo ine na babiri ku ijana bakemeza ko ari umuhanga naho mirongo ine ku ijana bakavuga ko afata ibyemezo bikwiriye nk'umuyobozi kuri izi ngingo uko ari eshatu biden azi imbere ya trump abantu mirongo ine na barindwi ku ijana bemeza ko biden adahuzagurika mirongo itanu n'umwe ku ijana bakemeza ko ari umuhanga naho mirongo itanu na babiri ku ijana bakizera ubushishozi bwe mu gufata ibyemezo ibi ariko trump abyamaganira kure avuga ko atari ukuri ndetse agashimangira ko azatsinda amatora kuko igihugu kidashobora kwemera kuyoborwa n'umuntu unaniwe mu ntekerezo trump ariko yanze kwemeza niba azemera cyangwa akanga ibyavuye mu matora naramuka yatsinzwe ntiwabimenya utarabibona bizaterwa yongeye gushimangira ko uburyo bwo gutora hifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona bugamije kwiba amajwi ubu buryo buherutse kwemezwa n'abademokarate kimwe na bamwe mu barepublikani avuga ariko ko atari umuntu upfa gutsindwa byoroshye kuko atabikunda sinjya mfa gutsindwa sinkunda gutsindwa mu myaka mirongo ine ishize abaperezida babiri gusa nibo batsinzwe amatora muri manda ya kabiri abo ni jimmy carter mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na herbert walker bush mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri
nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko turabararikira ibiganiro byacu bitaha tubibutsa ko ikiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegurira mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona twizere ko namwe ariko murimo gukurikiza izo ngamba kandi mukomerezaho iyi virusi ntaho yari yajya tubashimire rero cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika bakozi bagenzi banjye bagize uruhare mu gutegura no kubagezaho ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi fasirige behu nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko bizarushiriza igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu